soji. danser il faut danser bouger il faut bouger. if you know your get swag enter party if you know your get swag enter party. sexy lady shake your body for this party no play play mon c'est dance. dance, money go dance, make we to jubilate dance. Dance, money go dance, make we celebrate dance. Dance, money go dance, make we appreciate. Anything we do, we go surely prosper dance. Alors rentrez ta partie, tout le monde est content. Bougez le body, venez, on va danser. Manoube donc elle a gonoube donc elle a obenana kininorana. kanu bɛ fɛ kala kanu ka don cɛma jama bɛ ube u bɛ kule la ale sote sote sauter, tout le monde est sauté. Allez bouger, bouger, bouger, tout le monde est Allez danser, danser, danser, tout le monde danse. On get swagger. everybody holla for your shake your Show me say you get Dance, money go dance, make we do belay dance. Dance, money go dance, make we celebrate dance. Dance, money go dance, make we appreciate anything we do. will surely prosper. Dance, dance, money go dance, make we do delay. Dance, dance, money go dance, make we celebrate. Dance, dance, money go dance, make we appreciate. Anything we do, we go surely prosper. Dance. Hey, I don't go different kind of party. I see all the guys they ready. I see all the guys they roll it. I see all the guys they wine it. All my guys them jajaye. All my guys, they, they shy. No, they drink Hennessy, no, they drink champagne, no, they drink for me tonight. I go spend my money, yo. For the girls around me, yo. Ẹ pè Sisi Karo, kò jẹ́ ká wọlé it's your boy Soji. Eh, I dey for this party, yeah, DYC, yeah, yeah, yeah. La jeune jeune choco, sont la danser. Secreto et sujet, la chanter. Let's go. Montez, pomper, champer, raisonner la pomper. Remouillez, remouiller, boiton, on va toucher, toucher. Bouger le lot, ça va sauter. Le cher chauffé, tout le monde est saoulé, saoulé. Et la gauche au cou. Hey, Dango chogo, ben manou, ben la jaille. Kere canaille, me fait qu'il est touché. Quand pousser, quand serrer bien. On va partir, si tu sais que ton frère choco, venez toucher. Tu t'as y'a choco, venez, Johanna, Dance, money go dance, make we jubilate. Dance, dance, money go dance, make we celebrate. Dance, dance, money go dance, make we appreciate. Anything we do, we go surely prosper. Dance, dance, money go dance, make we jubilate. Dance, dance, money go dance, make we celebrate. Dance, dance, money go dance, make we appreciate. Anything we do. go surely prosper dance.